murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ejo abamayimayi bateye imihana ine mu minembwe ariko ari amazu yahiye hari n'abantu bakomeretse mu hopitale generale hari hamaze kugera komerere zitanu hariho n'undi wita zizimana gadi mukiza nzabinesha ni umuyobozi wa komine minembwe kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri uganda stade yitiriwe mandela yahindutse ibitaro by'agateganyo by'abarwaye covid 19 naho umunyarwanda charles ntaho ntuye ndereyehe yaraye atawe muri yombi mu buhorandi akekwaho ibyaha bya jenoside yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi izah irubona hafi y'umujyi wa butare mu majyepfo y'u rwanda ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi muri afghanistan igisasu cyaturitse ubwo visi perezida wa mbere w'igihugu amrula saleh yari ahise ajya mu kazi mu biro bye mu murwa mukuru kabul ntacyo yabaye yakomeretse byoroheje ahubwo abantu batandatu mu bamurinda bapfuye abandi cumi na babiri barakomereka amrula saleh azwiho cyane ko adacana uwaka n'abatalibani bamaze imyaka igera kuri makumyabiri barwana na leta ya afghanistan ifatanyije n'ingabo mpuzamahanga ariko umuvugizi w'abatalibani zabibula mujahid yatangarije ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa ko ntaho bahuriye n'iki gitero ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana akomerezaho byifashe bite urakoze tomasi tuyahereye kuri inkuru yerekeye u rwanda ubuhorande ejo ku munsi wa kabiri bwarafashe bwongera burafunga umunyarwanda charles ntahontuye ndereyehe yikekwa ko ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane afashwe inyuma y'igihe kirekire asohorewe umutahe na leta y'u rwanda wo kumufata ntibiramenyekana nimba azoca arungikwa mu rwanda kuburanishirizwayo amakuru ijwi ry'amerika rizobandanya kubakurikiranira perezida wa nigeria mahamadu buhari yaragabishije bagenzi we bo mu ishyirahamwe cdao baca kubiri n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu byabo mu kwigumiza ku butegetsi ni mu gihe bamwe muri bo bariko bararondera manda zigira gatatu kandi biriko biratera amahane mu bihugu byabo mu ijambo yashikirije mu nama ku munsi wa mbere buhari yavuze ko bihambaye nk'abategetsi bo mu bihugu bihurikiye muri cdao ko bakwiriye kubahiriza amategeko ari mu mabwirizwa shingiro yabo na cane cane ayajanye n'ibiringo perezida buhari yabivugiye mu nama y'uwo muryango yari kirabera iniyame muri nigeri yongeye avuga ko asabye ko bose batotwarwa n'ikigeragezo co kwigumiza ku butegetsi barenze kubiri n'amabwirizwa shingiro ni mu gihe perezida wa cote d'ivoire arasane uwatara hamwe n'uwa Guinée Alpha Conde bose uko ari babiri bariko baragerageza kongereza ibiringo ku butegetsi Perezida Buhari w'imyaka mirongo irindwi n'indwi yavuze ko yiteguye kuva ku butegetsi igihe ikiringo ciwe kizorangirira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abanyafurika y'epfo barashavujwe n'ivyoba vyarashikirijwe na perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump kuri nelson mandela umwirabure wa mbere yatwaye afurika y'epfo aranatahukana agashimwe kitiriwe nobel perezida trump yagirizwa kuba yavuze ko mandela atari indongozi ibi byagirije biri mu gitabo cyanditswe n'iwahoze ari umwavoka wiwe michael cohen ubu afunzwe ku byaha bitari bike yagirizwa harimwo kubesha abashingamateka iyi nkuru yaravuzwe cyane mu binyamakuru muri amerika mu mpera z'indwi kandi perezidansi ya amerika yarabyamiriye kure ku bw'icyo gitabo perezida trump yavuze inyuma y'urupfu rwa mandela mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ko uwo yahoze arongoye afurika y'epfo atari indongozi ayandi makuru yavuze amajambo perezida trump yoba yarakoresheje mu kuvuga ibihugu bya afurika hamwe n'ibitutsi ku birabure perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ntaco arashikiriza kuri ivyo vyagirijwe perezida trump umugwi w'abashikiranganji ndwi b'imigenderanire mu mugwi w'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi vya G7 kuri wa kabiri vyasavye uburusiya kunyarutsa kurondera no guhana abari inyuma yo guha ubumara ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburusiya alexei navalny abo badiplomate bavuze ko ubudage aho navalny ariko aravurirwa bwabemereye ko uwatavuga rumwe na perezida vladimir putin yahawe uburozi perezida wa amerika yavuze ku munsi wa gatanu ko tarabona ivyemeza ko navalny yahawe ishano uburusiya bwavuze ko ataruhara bubifisemwo navalny umwavoka w'imyaka mirongo ine n'ine atavuga rumwe na putine yafashwe bukumbi mu kwezi guheze ari mu ndege ava muri siberiya aja mu burusiya igihugu ca leta z'ubumwe za amerika carafatiye ibihano babiri bahoze ari abashikiranganji ba libani kubwo gushigikira umuhari hezbollah muri libani kuri uwo muhari w'abashiyite ufashwe mu mugongo na irani ubushikiranganji bwa amerika bujejwe ubutunzi bwavuze kuri wa kabiri ko bwashize ku rutonde rwirabura uwahoze ari umushikiranganji wo gutwara abantu muri libani hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'ikigega bagirizwa kuba barafashishije ibikoresho n'amafaranga umuhari hezbollah hamwe no kurya ibiturire abategetsi ba amerika baheruka kugabisha ko bazofatira ibindi bihano abakorana na hezbollah aloyisi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru atugezeho hano ku ijwi rya amerika ubu muri aka kanya ni uko charles ntahontuyendereyehe amaze kurekurwa yari yatawe muri yombi ejo mu buhorandi akekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu rwanda ndereyehe yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi izar irubona hafi ya butare mu majyepfo y'u rwanda afite ubwenegihugu bw'ubuhorandi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu mu burundi guhera ku wa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura abarangije amashuri badafite akazi eloge wirika neza aratubwira ibindi abaserukira intara n'amakomine nibo bazobanza kwigishwa no gusiguririrwa ingene igikorwa c'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politike gitega ku baba mu ntara zo hagati ingozi ku baba mu buraruko mu cankuzo ku bo mu buseruko ibujumbura ku baba mu karere k'uburengero hamwe n'imakamba ku bo mu manuko ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro pierre nkuriki inyigisho abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none abo bantu ba bantu babiri ku mutumba canke kuri quartier zizoba kuri uyu wa gatanu itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku migwa mikuru y'amakomine y'uburundi yose guhera igihe c'isaha zibiri z'igitondo kwandika ku buhinga bwa none urwaruka rwose rwize rwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe c'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutaga ijwi rya amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishirahamwe ajab rihaniye iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemwo n'urwaruka rwinshi mu burundi uko yakiriye iki gikorwa erike nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cane ariko afise amakenga kw'irangurwa ryawo mu kiringo kigufi tukabona ko ikiringo catanzwe ari ikiringo gitoya cane turavye urwaruka rutagira akazi mu burundi hanyuma icyo dusaba ni uko ikiringo cyo kongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa rwiyandikishe kuko sinibaza ko nubwo baba batonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko umwanya muto ariko mukuru w'ishyirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga atari cyo kibazo gusa abona kwiribarurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwaba busabwa iyo hatanga utuzi jeha hakizimana twebwe eh, ku kijyanye n'umwanya ubwami ntitwavuga ko umwanya ari muto ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiriza bose atakimenyane na ka mwana wa mama bibayemo hama tugasaba ko abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo izi canke ziriya ikindi tuboneraho gusaba turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashira mu mpuzamakungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu eka n'ahandi usanga bavuga bati "Eh, dukeneye abantu duha akazi bafise uburambe mu kazi bigatuma rero urwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi maze igitigiri c'abataronka akazi kikabandanya ciyongera ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyene bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi tugasaba rero ko leta yoraba ico kibazo c'uburambe mu kazi covanwa muri bimwe twiyita amaperedofre aba mu kurindira ko ivyo vyifuzo bishitswa nsengimana afise ivyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose bokwisunga ingene rwaruka wagiye ruronka amadiplome kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugaca usanga ntiwarose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu rero bokwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bovyisunga cane kugira ngo ntihagire uwurenganywa ikindi naco bokwisunga cane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'urwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka ica gatatu bokwisunga gutanga akazi baravye urwaruka rwose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri regiyo imwe ikindi naco bokwisunga bokwisunga ubutandukane bw'urwaruka hagati yabo ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashirahamwe barabibagiye kandi bose ari urwaruka rw'uburundi bokwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi ugutororokanya ibitigiri vy'urwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi biri mu vyo perezida evariste ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho mu myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu kuduce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba ata kazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi bafise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu n'ibice mirongo itandatu na bitanu kw'ijana n'abari munsi ya mirongo itatu n'itanu n'ibice mirongo irindwi na bitanu kw'ijana rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice mirongo itandatu na bitandatu kw'ijana vy'abarundi bose eroje burikaneza ijwi rya amerika muri uganda leta ejo yatangaje gukoresha ikibuga cy'imikino mandela national stadium cy'i kampala nk'ivuriro ry'agateganyo ry'abarwayi ba covid 19 umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda inyashiyusi bahizi yaduteguriye inkuru irambuye umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda urimo gukabakaba mu bihumbi bine ariko kuri abo hafi ibihumbi bibiri bamaze kuvurwa barakize nyamara ariko icyorezo gisa nk'aho ariho kirimo gutangira mu gihugu ukurikije umuvuduko kirimo kwanduriraho ikibuga cy'imikino cya mandela national stadium gifite umwanya mugari ubu cyashyizwemo ibikoresho n'ibitanda by'ivuriro kugira ngo umubare munini w'abanduye uvurirwe ahangaha dr henry muhumuza ni umuhuza bikorwa muri minisiteri ishinzwe amagara y'abantu aha hagiye kudufasha kugira ngo tubone umwanya wisanzuye mu mavuriro asanzwe anavurirwamo izindi ndwara zitandukanye hamwe n'abarwayi ba covid cumi n'icyenda barembye aha tuzaja tuhavurira abatarwaye cyane iki gice tugezeho cy'ubu burwayi twari tuzi ko kizaza kandi uku niko twakiteguriye kwifashisha ibyumba bigari biri kuri iki kibuga cy'imikino ntabwo bivuze ko dutsinzwe n'urugamba rwo kurwanya iyi ndwara ahubwo niko twari twarabiteguye mu gihe cy'ukwezi kumwe n'icyumweru abamaze guhitanwa n'iki cyorezo basaga mirongo enye kandi mu byumweru bibiri bishize imibare itangazwa na minisiteri yerekana ko abandura mu gihugu buri munsi basaga ijana abenshi muri abo bandura akaba ari abasangwa mu mujyi wa kampala ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu jane ruth aceng Right now in Kampala city, we have a backlog of cases not picked from the community.
ati umujyi wa kampala honyine harimo abarwayi benshi tutarashobora kugeza mu mavuriro twari dufitemo abasaga magana atatu ariko abenshi muri aba bo ubu barimo kuvurwa rimwe na rimwe duhura n'ikibazo cy'ubwinshi bw'imodoka mu mihanda bikatugora kubihutishiriza mu ivuriro ariko inzego zitandukanye za leta zirimo kudufasha gukemura iki kibazo It's a medical services team kubera ubwinshi bw'abantu barimo kwandura mu mujyi wa kampala kubera yuko utuwemo n'amamiliyoni kandi banawukoreramo leta yari yavuze ko ishobora kongera gufatira abaturage b'uyu mujyi ingamba zaguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ariko ibi ntabwo byabaye bamwe mu bahanga b'iby'ubuvuzi bagira leta inama yo gutangiza gahunda yo kuvurira mu rugo abafite ibimenyetso bya covid cumi n'icyenda ariko batarwaye cyane leta ivuga ko ibi bishobora gutuma uburwayi bwiyongera kubera ko byagora kugenzura abantu n'ibikorwa byabo akaba ashobora kurenga ku mabwiriza bakaja mu ihuriro rusange bityo bakanduza benshi ububasha n'ingufu byo guhasha iki cyorezo byo leta yagaragaje kigitangira byari byatumye igihugu cya uganda gitangira gutangwaho urugero ku mugabane bisa nk'ibyagabanutse abasesenguzi bamwe akaba batangiye kuvuga ko ubutegetsi bumaze kuneshwa n'urugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda kuri iki kibuga cy'imikino hagizwe ivuriro ry'agateganyo hazashyirwa ibitanda by'abarwayi igihumbi na magana atanu ariko kuri ubu hamaze gushyirwa ibitanda amagana abiri na cumi ibikoresho byo gufasha abarwayi guhumeka n'ibindi bikoresho byo mu ivuriro bitandukanye kandi abarwayi batangiye gukira bazaja bakoresha ahakinirwa imikino itandukanye kugorora imibiri yabo nka kimwe mu bikorwa byo kubafasha gukira vuba ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ba mayimayi bagabye ibitero mu mihana ine y'abanyamurenge mu minembwe muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bishe umuntu umwe bakomeretsa abandi batanu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo uri uvira muri kivu y'epfo yavuganye n'umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha kuri ibyo bitero mayimayi zateye zi- zateye ziturutse mu gahwera zitera ziturutse ino akise ya- ya masha mu marango zitera ziturutse bizima za ruguru zitera ziturutse eh, ruguru ya za mugiza gakangara iriya aho hantu hose ko hari hane haterewe rimwe uno munsi wa none donc ni ni ikibazo gikomeye cyane ni ibiki byaba byangiritse muri ibyo bitero by'abamayimayi bagabye muri iyo mihana yose Eh, hari amazu yahiye mu gahwera eh, n'abantu barakomereka eh, aha, bishoboke ko hari n'abapfuye So, twatewe mu gihe umunara wacu udakora neza hari ahantu henshi tutaronka amakuru kubera ko amatelefone atahagera ubu bitugoye cyane ni bene aba- nk'abantu twahatumye aho bageze hari ahandi batageze ariko harazangiri- hari amazu yahiye hari n'abantu bakomeretse mu hopitale generale hari hamaze kugera komere zitanu eh, hariho nu- n'undi bita zimana donc abo nabo tumaze kumenya ariko hari ahandi kiriya za gakangara ntituramenya uko zagenze ariko urumva ni ibintu bitoroshe bose ba- baterera rimwe kandi nyine ba- bazungurutse iminengo yose abarwanyi b'abamayimayi bateye iminembwe mu gihe ku cyumweru hari indege za gisirikare ziriwe zi- ziseha abasirikare kugira ngo zirwanye imitwe yose yitwaje ibigwanisha aho ngaho abasirikare baba bakoze iki Eh, harimo ikintu nyine tudatahuza twese eh, muri congo ni igihugu gifite ubutegetsi gifite abayobozi gifite igisirikare ariko kubona ukuntu zino za mayimayi zigira ni ikibazo twibaza twese twese nta- kandi hari ingabo zitari nkeya zifite ibikoresho bitari bikeya ariko nta bushake burimo eh, nguko tubibona bwo kuvuga ngo bahangane ba- barwane eh, ba- bacunge umutekano w'abantu turabona ko nta bushake zo ni ibigaragarira umuntu wese uyu munsi ni iki fardese yaba yakoze kugira ngo ibe yakumira ibyo bitero abarwanyi b'abamayimayi bagabye mu minembwe ndetse bigakomeretsa n'abaturage Eh, ntacyo kuko umugabura nta nta bari bahari bari bavuyeyo efadesi yari ihari iriya kabingo twabwiwe amakuru y'ukuri y'uko ntacyo bakoze eh, barigumye aho bari Eh, ahantu hose nta- nta na- nta na tendo na kimwe bakoze nico ngo nyine kidutangaza kandi ivyo ni iz'ukuri uri umuyobozi wa komine ya minembwe mu nama y'umutekano o, ya minembwe mubanamo na monisco ndetse na fardc nyuma yo gutegwa kwa minembwe ntiwatakiye ingabo za monisco izo cyangwa fardc
twahagiye bose twabonanye bose ntawe ntabwo tutambwiye twabonanye n'abayoboye abasirikare twabonanye n'aba monisco twabonanye bose mbona ngubone tubabwira ibibazo uko bimeze eh, bagenda kuja gukora kandi kanama eh, ka- ku- ka gisirikare kugira barebe icyo bokora eh, eh, ariko turategereje sinzi nimba bajya bagikora ryari ariko twababwiye twababwiye nta- nta- ntawovuga ngo birabimenye twabatakiye eh, kuko nizo ngabo bwa- za leta ariko nyine eh, ibibazo byabaye ni ibibazo bitangaje cyane turagushimiye ku kiganiro ijwi rya amerika murakoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ingaruka z'icyorezo cya virusi ya korona ku bukungu bw'u rwanda banki nkuru y'igihugu ivuga ko inguzanyo zitangwa n'amabanki zagabanutseho cumi na kabiri n'ibice bitatu ku ijana mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri naho ibiciro muri icyo gihe ku isoko byarazamutse kugera ku munani n'ibice bitanu ku ijana asumita kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye banki nkuru y'u rwanda igaragaza ko mu mezi atandatu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ugereranyije n'amezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda yahabaye impinduka mu muvuduko w'izamuka rya zimwe mu nkingi z'ubukungu iyi banki ivuga ko inguzanyo zakwa mu mabanki zagabanutse cumi na kabiri n'ibice bitatu ku ijana naho ibiciro ku masoko bizamuka ku munani n'ibice bitanu ku ijana mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byari byazamutse kuri zeru n'ibice birindwi ku ijana ibi ni ibikubiye mu ishusho y'agaciro k'ifaranga n'ubusugire bw'ubukungu yasohowe na banki nkuru y'u rwanda kuri uyu wa mbere bene rigaragaza ko mu mezi atandatu ya bibiri na cumi n'icyenda n'atandatu ya makumyabiri makumyabiri ikinyuranyo cy'ibicuruzwa byinjira mu n'ibisohoka mu rwanda cyazamutse kuri cumi na kabiri n'igice kimwe ku ijana banki nkuru y'u rwanda kandi ikerekana ko mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na makumyabiri inguzanyo nshya zahawe abikorera zagabanutse ku icyenda n'ibice bibiri ku ijana mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda zari zagabanutse kuri mirongo itatu na gatandatu n'ibice bine ku ijana ivuga kandi ko kwaka inguzanyo nabyo byagabanutse kuri cumi na kabiri n'ibice bitatu ku ijana kuko byavuye kuri miliyari magana atanu mirongo itandatu n'umunani n'ibice munani mu mafaranga y'u rwanda yasabwe mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda bikagera kuri miliyari magana atandatu mirongo ine n'umunani n'ibice bitandatu mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na makumyabiri visi guverineri wa banki nkuru y'igihugu monique nsanzabaganwa yabwiye radiyo ijwi rya amerika zimwe mu mpamvu zatumye abantu batitabira kwaka inguzanyo nk'uko byari bisanzwe bisobanura yuko ah, nta kibazo cya leta ki- ki- ki- kiri mu mabanki cyangwa se ku rwego rwa- rwa- rw'abantu amafaranga yari agihari yakomeje kwiyongera muri sisiteme ariko noneho wenda batari kuya- kuyazunguza ngo bayatangemo inguzanyo kubera nyine ko habayeho deselerasiyo ya akitivite ekonomike ariko amafaranga yaba ahari Eh, ntabwo inguzanyo zagabanutse kubera kubura amafaranga Yego.
uzi ko twanashyizeho na fo ya ya- ya beneri Mm.
ivuga ngo banke nu- nugira ikibazo icyo ari cyo cyose kubera iki kibazo cyavutse cya covid ntu- ntu- ntuwumve ufite impungenge uze turaguha uh, finansema ya de- ya- ya ntuza ya lasiti resoti ariko nta nta banki zigeze ziba beneri isobanura ko kuba ubucuruzi bwarasubiye inyuma byatumye n'amafaranga abikwa muri banki yiyongera kuko yazamutse kuri cumi na karindwi n'ibice munani ku ijana mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda yari yazamutse kuri cumi na gatatu n'ibice bibiri ku ijana beneri igasobanura ko ibiciro ku masoko byazamutse ku munani n'ibice bitanu ku ijana mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'icyenda byari byazamutse kuri ze n'ibice birindwi ku ijana abakora ubucuruzi buciriritse bakemeza ko kuzanzamuka bizabagora mu gihe basabwa gukora ari mirongo itanu ku ijana kandi bagafunga kare ngo babone uko bataha ubushobozi ntabwo bitewe n'uko n'ubu- n'imikorere ge- impera kuko imikorere yapfuye y'abantu benshi niba nta kazi kariho nakabonetse kagakorwa amasaha abiri ingaruka zatugezeho kuko ntabwo tukigira abakiriya nka kera bagabanyije nyine nombe y'abantu n'ubu ngubu bira- ibi biragoye kabisa natwe turi kwibaza ntabwo tubizi uko biza kugenda ariko kuko ntange ndi umutayeri tuvuga ngo uyu munsi turakora ejo tugasiba dukora mu mashuri urumva ntabwo abigenda neza imisoro kwishyura amazu biba bitugoye cyane nyine dore tugikora neza igihe no mu kwezi rwose hari n'igihe nize kubona akazi bampa bibiri n'itanu mu kwezi ndayanga bitewe ko na- nabaga ninjiza nabaga ninjiza rwose pe na magana atatu umuntu akayabona narengaho tukiyabona madamu munika nsanze abaganwa wungirije umuyobozi w'iyi banki agasobanura ko icyorezo cya virusi ya korona cyatumye abacuruzi bamwe batakaza akazi kabo abandi bakazana ibicuruzwa bahenzwe bigatuma ababasha kubigura ari mbarwa uyu muyobozi nawe yemera ko ingamba zafashwe mu guhangana na covid cumi n'icyenda zirimo izo kugabanya amasaha y'akazi ndetse n'umubare w'abahurira mu isoko bizagira ingaruka ku bukungu ibyo byo ntabwo byabura kugira ingaruka kuko umusaruro unajyana n'igihe washyizemo n'abantu washyizemo kugira ngo bawu- bawukore ibyo birumvikana Eh, ibyo birumvikana ni nayo mpamvu igihugu mwari mumenyereye ko kigira ubukungu buzamuka hafi icumi ku ijana ubu duteganya yuko nk'uko imibare ya minekofine yabiduhaye ishobora kuba hagati ya kabiri na gatatu ku ijana banki nkuru y'u rwanda kandi igaragaza ko uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bwazamutse kuko umubare w'utumashini dukoreshwa mu kwishyurana twiyongereye tukava ku bihumbi makumyabiri tukaba tugeze ku bihumbi mirongo ine na kimwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mateka habayeho venuste nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cyenda ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ibiri kwame nkruma wari minisitiri w'intebe akaza kuba perezida wa ghana bashatse kumwivugana ararusimbuka kuri uwo munsi igisasu cyari cyatezwe mu ngoro yari atuyemo aka mu murwa mukuru cyaraturitse gihitana umwana w'umukobwa w'igitambambuga abandi benshi barakomereka icyo gitero cyakozwe kandi mu gihe iwe hari hateraniye abashyitsi bagera ku bihumbi bibiri baje kwishimira ko kwame nkuruma yarusimbutse bashatse kumwivugana bwa mbere mu gitero cyabereye ahitwa kurungugu mu burasirazuba bw'igihugu aho yari ahagaze agira ngo asuhuze abaturage bategereje aho yanyuraga icyo gikorwa cyo gushaka kwica kwame nkuruma cyageretswe ku mutwe wamurwanyaga witwa kumasi komande hirya no hino mu gihugu abari mu mitwe yita mwishimiye barafashwe hagamijwe gucubya umuvuduko w'abatavuga rumwe na leta ya kwame nkuruma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ine yari yarafashe icyemezo cyo guca amashyaka menshi no kwimakaza ishyaka rimwe rukumbi n'amatwara ya gisosiyalisite yari yanemeje ko azaba perezida kugeza apfuye nkuruma yahiriswe ku butegetsi n'abasirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'itandatu bafashijwe n'ibihugu by'uburayi yahungiye mu gihugu cya rumaniya yitaba imana ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ibiri afite imyaka mirongo itandatu n'itatu nshuti banywanyi ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije nakibateguriye mfatanyije na mukubili ya barow ari iwe nanjye ndi iwanjye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ndabashimiye cyane rero mugire umunsi mwiza murakarama
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu